iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na oriane itanga ishaka ikaze mu makuru yo muri kano kanya abanyagihugu bo mu ntara ya bujumbura bavuga ko batoroherwa gushika mu mugwa mukuru w'intara yabo kubera amabarabara atameze neza n'ibarabara riteye isoni ibimangamanga biri mu mabarabara hariho n'ibisituka bigasidukira mu ibarabara bigatuma aho hantu haguma hatembagara hari n'ahandi aha bituma n'iryo barabara kubera ritameze neza bituma umuvuduko w'amazi uva mu ibarabara ukurukira munsi y'imisozi imisozi ikaguma itindagurika
uyu ni umunyagihugu wo mu ntara ya bujumbura mu burundi mu rwanda abasaba indishi mu rubanza rwa paul rusesabagina na bagenzi biwe basabye sentare ko abaregwa bose uko ari mirongo ibiri n'umwe bategekwa kuriha indishi ku byaha babakoreye muri repubulika ya demokarasi ya kongo naho abarezi bo mu ikambi ya murongwe iri mu buseruko bw'icyo gihugu baratewe umutima uhagaze na bamwe mu banyeshuri bata amashuri bakaja gukora imirimo y'uburobyi ishyirahamwe ry'ibihugu bya buraya ryiteguye gukuraho bimwe mu bihano byari byarafatiye igihugu cy'u Burundi leta ya afar muri etiyopi itangaza ko abantu barenga ibihumbi amajana atatu bakuwe mu zabo n'ingwano yo muri iyo ntara kuva mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe ayo makuru n'ayandi menshi avugwa mu karere k'ibiyaga binini twayabateguriye ni mu kanya tubibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho n'amakuru yo ku isi amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri etiyopiya leta y'intara ya afar muri etiyopiya itangaza ko abantu barenga amajana atatu ibihumbi amajana atatu nako bakuwe mu ngo zabo muri iyo ntara kuva mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka uheze inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika fidel niyongabo iyo leta yagiriza intego z'intara ya Eritrea ko zica zikongera zigasahura abasivile ishirahamwe mpuzamakungu ONU imenyesha ko ingwano mu ntara ya Afar ibangamiye igikorwa cyo gutanga imfashanyo y'ibifungurwa mu ntara bihana urubibe ya Tigreya aho abantu ibihumbi amajana n'amajana bageramiwe n'inzara umukozi akorera ishirahamwe ry'abagira neza atashatse ko izina ryiwe rimenyekana avuga ko abantu batekewe n'ubwoba bariko bahunga mu mpande zitandukanye ingwano mu buraruko bwa Ethiopia yarahitanye abasivili ibihumbi n'ibihumbi abandi miliyoni n'imiliyoni barava mu zabo mu ntara zitatu zo muri Ethiopia. Leta ya Afar yaratangaje ku musi wa mbere kw'inteko z'umuhari TPLF zateye iyo ntara mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka uheze itangaza ko zagandaguye abasivili ataco bazira zirasahura zongera zirasenya inzego zitandukanye zituma abasivili ataco bazira barenga ibihumbi amajana atatu bava mu zabo zikoresheje vya muzinga bikomeye mu kubomora urakoze fidel igisata ca onu kijejwe ikigega c'imfungurwa pam uyu munsi wa kabiri catangaje ko abantu barenga miliyoni cumi na zitatu mu karere k'ihembe rya afurika bahanzwe n'inzara ikomeye pam ivuga ko ryasavye imfashanyo yihuta kugira ngo inzara itu, ituzwe, ituzwe eh, ntibandanye guhitana abantu ibihumbi n'ibihumbi ni inkuru ya eugenie mukankusi imvura yabuze mu bihe byayo bitatu yatumye ahantu hose huma bikabije kuva mu myaka za mirongo inani kuba impuguke mu by'ibihe zisanga hazagwa imvura iri munsi yari isanzwe igwa byitezwe ko umubabaro uziyongera mu mezi ari imbere michael danford umuyobozi wa pamu mu karere k'uburasirazuba bwa afurika yagize ati umusaruro warangiritse amatungo arapfa kandi inzara iriyongera kuko haduka amapfa arimo kugira ingaruka ku ihembe rya afurika aka ni akarere karimo ethiopia somaliya eritrea na djibouti ibihe bibi byatekeje amatungo bituma abantu ibihumbi bo mu karere aho abenshi hari abahinzi bajya mu nkambi z'abataye ibyabo mohamed adem wo mu ntara ya somali ya etiyopiya kuri videwo ya pamu yagize ati ntitwari twarigeze tubona ibintu nk'ibi ubu turabona ivumbi gusa dufite ubwoba ko rizadutwikira twese rikadutaba hamu yabonye ibihembo by'amahoro nobel mu mwaka wa bibiri na makumyabiri yatangiye gahunda yo gushaka igisubizo ku ihembe rya afurika muri iki cyumweru kandi yasabye miliyoni magana atatu makumyabiri na zirindwi z'amadolari ishami rya onu ryita ku bana unicef ryo rikeneye miliyoni ijana na makumyabiri n'eshatu z'amadolari mu gikorwa cyihutirwa cyo kurengera ubuzima bw'abana benshi bashobora gupfa cyangwa bagahura n'ingaruka z'igihe kirekire mu bwenge no mu mikurire
turagushimiye jeni abapolisi barenga ijana basatse inyubakwa zitari nke ziri hafi y'igisagara ca anverse uno munsi wa kabiri bafunze abashaka kuri cumi na batatu bakekwa ko bakoranye n'umugwi w'intagondwa z'abayisilamu witwa sharia for belgium idonido ry'inkuru fidel niyongabo
abashikiriza amanza b'igihugu bavuga ko uwo mugwi umaze igihe ukurikiranwa ko igikorwa cakozwe n'igipolisi kijejwe gukurikirana ibikorwa vyawo bamenyesha ko bitegekanijwe ko abo bantu cumi na batatu batawe mu mvuto baseruka uyu munsi nyene imbere y'umucamanza ajejwe amatohoza aza gufata ingingo ku ihagarikwa ryabo ibisagara vya Bruxelles na Anvers vyaradomwe ku rutoke muri kahise ko bikoreshwa n'intagondwa z'abayisilamu baturuka mu bice bitandukanye vyo kw'isi igisagara ca Anvers carakoreshejwe n'umugwi w'intagondwa z'abayisilamu Sharia for Belgium washinzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi benshi mu banywanyi bawo bagiye kugwana mu migwi y'intagondwa mu gihugu ca Syria ku itariki mirongo ibiri na zibiri y'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu igisagara ca Bruxelles carageramiwe n'ibitero bibiri vy'abiyahuzi leta ya kisilamu yiyi yitiriye
urakoze fidel abategetsi b'igihugu ca uganda bariko bararondera gushiraho itegeko ribwiriza abanyagihugu gufata incanco zo kwikingira ikiza ca covid cumi n'icenda ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu fidel nyongabo kandi ivyo biri mu nteguro y'itegeko rigenewe gutuma abantu batari bake bikingira ico kiza integuro y'iryo tegeko ishobora guhindurwa mu gihe iriko yihwezwa n'umugwi ujejwe amagara y'abantu mu nama nshingamateka isaba igihano co gufungwa amezi atandatu ku bantu batubahirije ibisabwa ku bijanye no kwicandagisha mu gihe habaye indwara z'ivyaduka alfred driwale umutegetsi ayoboye igikorwa co kwicandagisha muri uganda amenyesha ko iki ari co gihe co gushiraho itegeko nk'iryo abategetsi ba uganda baragerageje mu mezi ya vuba gutuma abanyagihugu bubahiriza ingingo zisaba abanyagihugu kwicandagisha yamara ntaco vyashitseko umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muri uganda yatangaje mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ko incanco zirenga ibihumbi amajana ane zatawe inyuma y'uko zitaye igihe imbere y'uko zikoreshwa n'ubuhombe bukomeye kuri leta imaze gukoresha incanco imiliyoni cumi na zibiri n'ibihumbi amajana indwi gusa mu gikorwa co gucandaga abanyagihugu ifise imigambi y'ugucandaga n'imiburiburi igice c'abanyagihugu bose uko ari miliyoni mirongo ine n'ine
fidel nyongabo uradufitiye kandi inkuru yerekeye perezida w'ubufaransa emmanuel macron yatangaje uno munsi ko uh, abona ko hariho muri iki gihe uburyo bwo guhamiriramwo bwo guhamika amashirahamwe ama shira um, imishamirano imishamirano hagati ya Ukraine n'Uburusiya ni nyuma yuko agiranye uh, ibiganiro n'abakuru b'ivyo bihugu idushikiriza mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru inyuma y'uko agiranye ibiganiro na perezida wa ukraine volodimir zelenski ku mugwa mukuru kiev macron yatangaje ko yemera ko kugira intambwe mu biganiro ari ibintu bishoboka perezida macron avuga ko bafise akaryo muri iki gihe ko gutuma ivyo biba perezida zelenski na perezida w'uburusiya vladimir putin batangaje ko bakibandanya kwiyemeza ku masezerano yapfunditswe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ku bijanye n'intambara y'abashaka kwiyongora kuri ukraine bari mu buseruko bw'igihugu perezida macron avuga ko bashobora kugira intambwe mu ntumbero yo kuhamika icuka kibi kiri hagati y'uburusiya n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi bifatiye ku ngingo y'uburusiya yo gukoraniriza inteko nyinshi ku mbire z'igihugu ca ukraine amenyesha yamara ko badashobora gutorera inyishu ikibazo ca ukraine mu masaha make y'ibiganiro atangaza ko imisi indwi n'amezi biri imbere ari vyo bishobora kuzotanga akaryo ko kugira izo ntambwe
barakoze bagenzi bacu eugene mukankusi na fide niyo ngabo badushikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi ubu naho n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi ishyirahamwe y'ubumwe bwa buraya ubu naho n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu burundi ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya ryakuyeho uno munsi ingingo zari zarafashwe mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu zari zigenewe guhagarika guha leta y'uburundi imfashanyo y'amafaranga mugenzi wacu fide niyongabo atubwire incamake y'iyi nkuru kubera ishyirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya ryakuyeho ingingo zari zafashwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu rirashobora gusubira kubandanya gufashanya n'u Burundi. Iyo ngingo yafashwe uno munsi wa gatatu yafatiye ku migambi ya politike yerekeye kugarukana amahoro mu gihugu c'u Burundi yatanguranye n'amatora yabaye mu kwezi kwa gatanu k'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri yatanze icizere gishasha ku Barundi. Kuva habaye amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ishirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya ryarakiye neza intambwe leta y'u Burundi yakoze ku bijanye n'agateka ka muntu ubuyobozi bubereye hamwe n'iyubahirizwa ry'amategeko. Vyongeye igitigiri kinini c'abarundi Abarundi bari bahunze igihugu barahungutse ku gushaka kwabo. Gufashanya n'amakungu hamwe n'ibihugu bibanye vy'u Burundi vyarasubiye gukomezwa.
Urakoze Fidel. Ahandi naho mu Rwanda abasaba indishi mu rubanza rwa Paul Rusesabagina na bagenzi biwe basavye sentare ko abaregwa bose uko bari mirongo ibiri n'umwe bategekwa kuriha indishi y'ivyaha bakoreye e, mu gihe hari abagera uh, hariho abaregwa bo baragaragaza ko batagikwiye gusabwa indishi kuko ibitero vyakozwe n'abagwanyi ba FL, F, FLN batabigezweho bata, bata, igezweho uruhara ni inkuru y'imenyeshamakuru w'ijwi rya amerika asumta kabuyi i kigali mu iburanisha ryo kuri uyu wa kabiri abaregwa cumi n'icyenda nibo bari bitabiriye iburanisha usibye matakamba jean berikimasi uburana yifashishije ikoranabuhanga ari muri gereza ya mageragere ku mpamvu z'uburwayi na paul sesabagina wivanye mu rubanza ikibazo cy'indishyi n'icy'ababuranyi ku mpande zombi bavuzeho kuri uyu wa kabiri bamwe mu baregwa bagaragaje ko baciwe indishyi kandi bataragize uruhare mu byaha byakorewe abaturage ba nyabimata uw'inkingi mu karere ka nyamagabe na kitabi mu nkengero z'ishyamba rya nyungwe mu baregwa harimo nsengimana Herman wahoze ari umuvugizi wa Ifereni asimbuye Nsabimana Karisti Sankara yavuze ko adakwiye kuryozwa indishyi kuko ibyaha byose byakorewe abaturage bo mu mirenge yagabweho ibitero na Ifereni byabaye we ari umuvugizi wa Ifereni ari muri Kongo Nsengimana Herman yagaragaje ko nta ruhare na ruto yagize muri ibyo bitero abandi bane bari muri iri tsinda nabo bahakanye uruhare mu bikorwa byo guhohotera abaturage bagaragaza ko byakozwe byose byabazwa abari abayobozi ba Ifereni barimo Rusesabagina Paul ndetse n'abasirikare bakuru bayoboraga abagabaga ibitero abunganira abaregera indishyi barimo metere munyamahoro rene na metere mukashema marie louise babwira urukiko rw'ubujurire ko abaregwa bakwiye kubazwa ku byashingiweho baryozwa indishyi bibukije ko uburyozwa cyaha bubaho ari uko hari icyakozwe n'icyangijwe n'abakiryozwa bavuze ko hashingiwe ku miterere y'ibyaha by'iterabwoba abaregwa bakurikiranyweho hari abayobozi bashyizeho politiki bakanashaka amafaranga yo gukoresha muri efereni hakaba n'abasirikare bagabye ibitero Metre Munyamahoro yasobanuye ko kuba abaregwa batarahamijwe uruhare mu bitero bimwe bitatuma batishyura indishyi kuko ibyo baregwa ari icyaha gitegurwa mu mugambi muremure kandi urimo benshi abaregera indishyi bagaragarije urukiko ko bambuwe ibyabo hakaba biciwe ababo ariko urukiko rukaba amafaranga atangana n'ibibazo basigiwe n'ibitero bya FRN hari umugore umwe uri mu baregera indishyi bagaragarije urukiko ko yiciwe umugabo bakaba asigaye ari umupfakazi urera abana wenyine yasabaga amafaranga arenga miliyoni ijana y'indishyi y'akababaro ariko urukiko rukuru rwamugeneye miliyoni icumi uyu umubyeyi asangiye ibibazo n'abandi benshi bagera kuri mirongo ine na batatu bagaragaza ko bahawe amafaranga adahwanya n'akababaro batewe n'ibitero bya efereni hari ikindi cyiciro cy'abaregeraga indishyi bagera kuri mirongo itanu na babiri batahawe indishyi z'akababaro urukiko rukuru rukaba rwari rwanzuye ko batatanze ibimenyetso bazisaba ubusanzwe abantu basaga mirongo cyenda nibo bari baregeye urukiko basaba indishyi zisaga miliyari y'amafaranga y'u rwanda ariko urukiko rwari rwemereye abagera kuri mirongo ine na bane indishyi abandi rugaragaza ko batatanze ibimenyetso by'ibyo bavuga abaregera indishyi basaba ko paul rusesabagina na bagenzi be makumyabiri baryozwa ibyabo byangirikiye mu bitero byagabwe na eferene nubwo bisa nk'ibizagora benshi mu baregwa kubona ubwishyu basabwa kuko usanga bafite ibyo batunze ari bake cyane ugereranije n'ibyangijwe bisabirwa kuriha rusesabagina n'abo bareganwa hamwe bakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ibikorwa by'iterabwoba byagabwe ku butaka bw'u rwanda bikagwamo abaturage icyenda abandi barakomereka bikabibaviramo ubumuga budakira ibitero byabaye hagati ya bibiri na cumi n'umunani na bibiri na cumi n'icyenda iburanisha rizakomeza kuri uyu wa kane asumuta kaboyi ijwi rya amerika i kigali iwanyu mu ntara hanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva iz'indwi gushika iz'indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika turacari mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini kuri uyu wa kabiri perezida w'u rwanda paul kagame yatangaje ko hari icyizere ko mu minsi iri imbere umubona- umubano wo u rwanda n'akarere uzosubira kuba mwiza perezida kagame yabitangaje igihe yariko ararahiza abategetsi bashasha binjiye muri leta ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa i kigali mu rwanda akimara kwakira indahiro z'abategetsi bakuru bashya muri guverinoma perezida w'u rwanda paul kagame nibwo yongeye kugira icyo avuga ku mibanire y'u rwanda n'amahanga ni umuhango wabereye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko nta gihe cya nyacyo perezida kagame yatangaje ko u rwanda n'u burundi ndetse na uganda byaba byongeye kugenderana uko byahoze ahereye ku burundi perezida kagame yemeje ko afatiye ku ntambwe u rwanda n'u burundi bimaze gutera nyuma y'imyaka igera muri itandatu umubano umeze nk'uwahagaze mu minsi iri imbere ibintu bishobora gusubira mu buryo Eh, ngira ngo mu bihe biri imbere umubano uraza kugenda urushaho kuba mwiza n'abarundi n'abanyarwanda babana uko bikwiriye uko byari bisanzwe n'ubundi ndetse n'ibyajyaga bitera bi- ibibazo bindi by'umutekano bijyanye no ku mupaka mujya mubikurikira muri za kibira na nyungwe ibyo turagenda tubyumvikanaho n'abarundi uko tuzagenza icyo kibazo Ku bireba imibanire y'u Rwanda na Uganda, Perezida Kagame yibukije ko mugenzi we wa Uganda Bwana Yoweri Kaguta Museveni mu minsi ishize yamwoherereje intumwa zirimo umuhungu we icyarimwe n'umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka General Muhoozi Kainerugaba. Yemeje ko baganiriye ku bibazo byo gufungura imipaka, Perezida Kagame agashimangira ko hagombye kubanza kuvana mu nzira icyatumye imipaka ifungwa.
iyo ntumwa yazanye ubutumwa isa ni mu biganiro twumvikana ko hari ibyo twese twakora ndetse ariko njye nkomeza kuvuga ko gufungura umupaka ni byiza ariko gufungura umupaka udakemuye ikibazo cyatumye umupaka ufungwa ntabwo ari byo nta nubwo byakunda habaho kwemeranya ko n'ibyateye umupaka gufungwa nabyo bigiye kwitabwaho Impamvu u Rwanda rusobanura rwashingiyeho rufunga imipaka iruhuza n'umuturanyi wo mu majyaruguru ni uko Abanyarwanda bajya muri Uganda bagerayo bagahohoterwa. Uganda ibashinja ibikorwa byo kuvogera ubusugire bwayo binyuze mu butasi. Kuri Perezida Kagame we ni ikinyuranyo.
ariko gutata ukohereza abanyarwanda bose kujya gutata kohereza abantu magana igihumbi gutata kohereza n'abana n'abakecuru n'aba- eh, ikiguzi cyacyo ntabwo nzi ko cyangana n'icyo waba ushaka muri uko gutata waba uri uri umuginga ukabije Kugeza ubu umupaka wa Gatuna niwo wafunguwe mu mpera z'ukwezi gushize, ariko abaturage b'ibihugu byombi ntibaratangira kongera kugenderana. Perezida Kagame akizeza ko hari ibyo Uganda yemeye ikiri kunoza.
ubu rero umupaka warafunguye twarawufunguye muri uganda naho hari ibyo batangiye gukora bigaragara ko bavana za nzitizi cyangwa bya bindi byatumye umupaka ufungwa mu nzira bagenda babivana mu nzira biragaragara turabikurikiranira hafi turabiganira nabo ndibwira ko nabyo turi mu nzira nziza naho kukirebana n'imibanire y'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umukuru w'u Rwanda nubwo atayitinzeho ntiyabuze kwemeza ko hakigaragara ikibazo cy'umwanzi w'u Rwanda abereye ku isonga. Ni umwanzi avuga ko amaze imyaka isaga makumyabiri n'itanu n'abandi bagenda bamwiyongaho. Mu mvugo ishimitse Perezida Kagame akavuga ko mu nzira izo arizo zose kizakemuka.
impamvu duhanze amaso muri congo ni fdrr n'indi mitwe iri muri congo ishobora kuvanga na adf kubera uredi urabona ko uredi hari konekisheni ibyo tube hanze amaso ariko tuzabikemura uko bikwiye kuba bikemura hari aho twinginga hari aho twumvikana hari aho dusaba hari n'aho iyo byarenze umurongo tutagira uwo dusaba tugakemura ikibazo uko gikwiye gukemuka mu ijambo rye perezida kagame yongeye kwibutsa ko u rwanda rufite ingabo mu bihugu bya repubulika ya santarafurika no muri mozambique muri santarafurika hari ingabo z'abanyarwanda zigendera ku masezerano ya loni n'izindi ziriyo ku bwumvikane bw'ibihugu byombi perezida kagame akavuga ko byose bigamije kubungabunga amahoro ku gihugu cya mozambique by'umwihariko mu ntara ya cabo delgado yari yibasiwe n'umutwe w'iterabwoba perezida kagame yabwiye abanyarwanda ko magingo iyo ntara itekanye byibura ku kigero cya mirongo inani na gatanu ku ijana gusa yasezeranije ko izo ngabo ingabo u rwanda rwohereje mu bihugu byombi zishobora kuzatindayo bitewe n'uko umutekano uzaba wifashe muri uwo muhango wo kurahiza abategetsi bakuru bashya muri guverinoma mu mvugo y'amarenga perezida kagame yanenze ibihugu avuga ko bishaka gutera inkunga abarwanya ubutegetsi bwe abakurira inzira ku murima ko byose ntacyo bizageraho abarahiye ni bwana ernest nsabimana uherutse kuba minisitiri w'ibikorwa remezo ndetse na patricie uwase umunyamabanga wa leta muri iyo minisiteri perezida kagame agasaba abategetsi kureka kurahira byo kurangiza umuhango ahubwo bakarahirira kuzuza inshingano mu nyungu z'igihugu z'igihugu muri rusange eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
radiyo ijwi ry'amerika amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya abanyagihugu bo mu ntara ya bujumbura bavuga ko batoroherwa gushika mu mugwa mukuru w'intara yabo bavuga ko bitumwa n'uko ibarabara rija mu mugwa mukuru w'iyo ntara ritorohereza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu inkuru y'ijwi ry'amerika yifatanyije n'abakunzi bayo tuyisomerwa n'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika desire hatungimana ari kigali mu rwanda kugira bashike ku mugwa mukuru w'intara ya Bujumbura baba ababa mu cyungararo y'ibarabara rigana ku mugwa mukuru w'intara canke abarengana bavuga ko ryuzuyemwo ibinogo n'amabuye babwiye abakunzi b'ijwi rya Amerika ko iryo barabara ritari rikwiye kumera uko rimeze muri kino gihe bafatiye ku kamaro karyo inkukura ikigenda irahitana imirima y'abantu kubera imvovo ari nyinshi iriko iraca mu mabarabara kandi iri barabara rija ku mugwa mukuru w'intara komine sare kubona nk'ibarabara nk'iri rimeze ukuye rija ku mugwa mukuru w'intara kuko n'ibarabara riteye isoni ibimangamanga biri mu mabarabara hariho n'ibisiduka bigasidukira mu ibarabara bigatuma aho hantu haguma hatembagana hari n'aha bituma n'iryo barabara kubera ritameze neza rituma umuvuduko w'amazi uva mu ibarabara ukurukira munsi y'imisozi imisozi ikaguma itindagurika naho iryo barabara rirangwamwo ibinogo n'amabuye abagendesha ivyuma vyunguruza abantu n'ibintu bavuga ko ivyuma vyabo bihononekarira uno mukenyezi akavuga ko ivyo bica bituma basabwa amafaranga menshi mu kwiyunguruza bakoresheje ivyo vyuma kuko nka twebwe abanyagihugu bato bato tugiye nko kurangura utuntu itike iratugora cyane nk'aho twaba dutangira amajana atanu mu kumanuka ubuye duca dutanga igihumbi n'atanu aho rero ibyo nibyo bintu bitugoye abitura ibiro vya buramatari w'intara ya bujumbura baturutse mu makomine agize intara ya bujumbura nta rindi barabara bikorako bagasaba nyabona ko byokorwa kugira intara yabo itera imbere nk'izindi kubona nk'ibarabara nk'iri rimeze ukuye rija ku mugwa mukuru w'intara ritubakiye ngo dushikira imbere bikagenda neza ko iri barabara karikora tukaja ku mugwa mukuru tugenda neza hakurya kw'iyo hepfo mu gisagara urabona mu gisagara amabarabara arubakiye twebwe rero ukuntu tubona tubona ko rikwiye gukorwa hama abanyagihugu bagaca heza eka n'abatware bagaca heza rero mu binyakuri n'abatware boba babishoboye bagerageze barako iryo barabara ryokorwa bishoboka babijemwo kugira iryo barabara n'ukuri rikorwe bw ibarabara ahantu hatagira ibarabara n'ibintu ntibigenda neza buramatari w'iyo ntara aremeza ko amabarabara yo mu ntara arongoye ameze nabi haraheze igihe kitari gito yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika ko leta ifise umugambi wo kuyasanura desire sengiyumva ni buramatari w'intara ya bujumbura amabarabara ajya ku mugwa mukuru w'intara ya bujumbura ahanini ni abiri rimwe rihanyuka kuri barabara rne iryo barabara kuva kuri rne bigushika ku mugwa mukuru ni ibirometero cumi na kimwe ni barabara rigendeka nabi cyane ibarabara ry'ibivu rishaje rero twaragerageje kuvuga kubwira ubushikanganji bubijejwe ubu rero bariko barisuganya baramaze kucaho barapima bashyiraho udupiketaje kugira ngo iryo barabara barisharije barishiremo kariyeri turizigiye ko vuba icyo gikorwa kizotangura mu kurindira ko ibikorwa bitangura hari icyo buramatari w'intara ya bujumbura asaba barongoye ni uko aho bishoboka baba barasibura ayo mabarabara kugira uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu rubandanye buke buke muri iyo ntara yo mu burengero bw'uburundi turagushimiye desire muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo naho abarezi bo mu ikambi ya murongwe iri mu buseruko bw'icyo gihugu baratewe umutima uhagaze na bamwe mu banyeshuri bata amashuri bakaja gukora imirimo y'uburobyi mu mugezi wa mutambala uri muri teritwari ya fizi ni inkuru y'imenyeshamakuru w'ijwi rya amerika vedaste ngabo ari i buvira bamwe mu bana bo mu nkambi ya murongwe iri muri segiteri ya mutambala teritwari ya fizi bemeza yuko bahitamo kureka amashuri bakajya gukorera amafaranga yo gutunga imiryango yabo binyuze mu mirimo y'uburobyi nduwimana eric yari umunyeshuri wiga mwaka wa gatandatu mu ishuri ribanza rya kasaba avuga yuko yavuye mu ishuri ajya gukora imirimo y'uburobyi mu binogo biri kuri mutambara kubera bahura n'inzara nyinshi mu nkambi ya murongwe ubu ngiyo ngiye mu mboga kwera utuboga ndose turadufasha mu muryango ndashobora gutaha muhira twabutse ugasanga ziriya mboga nazanye ziradufashije hariho ubufu budahari naho mba nazanye iza bitanu ndagurisha nkaronka iza bitatu z'ubufu tukarya udusigaye nuko mbayeho jibyo ku ishuri nabyo zigasitse mu burundi nyesenga izaki nawe yiga ku ishuri ribanza rya kasaba ashimangira yuko bareka amashuri bakajya kuroba ni murongo turi abanyeshuri mugabo harageraho harageraho injya imfungurwa zihera tukaba tuvuga ati injya kuziheze ikaja mutambura kuroba kaja kuroba mba turose nifiza bitanu badaraje igihumbi zindi kuzirya icyo gituma rero twebwe abanyeshuri umenga amashuri ntago agera neza tumaze nk'iyinga turaja kuroba ico tubona umenga tuba tugisombe sombe turaguranya jewe mvuga ati reka nje mutambara kuroba kumbure hari igihe nogive aya makuru y'aba bana bata amashuri bakajya gukora uburobyi n'indi mirimo yemezwa n'abarimu batandukanye bigisha mu bigo byakiriye abana b'impunzi z'abarundi biri murongwe nyabenda matiyasi n'umwarimu ku ishuri ribanza rya kasaba ni ukuvuga nko mu ntango z'umwaka twari dufise abana bashika mu ijana na mirongo itanu ngaha mu ishuri rimwe gusa n'abarenga ariko ubu ushobora gusanga mu ishuri atari abanyeshuri mirongo itatu usangayo imvo nazo si izindi bamwe babaje babwira ko baraye inzara bigatuma bataza ku ishuri abandi nabo kubona ko amikoro muhira ari make bahitamo kuja mu buzi butandukanye ahantu uvuga nk'abigwa muri mutambara kuroba abaja gukora ubuzi bwo mu maresitora koza amasahani ahatandukanye katanga baraka n'ahandi abandi nabo ugasanga aho bamaze kugira utuguvu bari hirya no hino guca udufaranga gusatura amatafari gukora ibiyede nubwo biri uku bamwe mu babyeyi bo muri iyi nkambi basanga abana babo guta amashuri bakajya kuroba biterwa n'ubukene baba bafite mu nkambi ijwi rya amerika ryagerageje kuvugisha ishami ry'umuryango w'abibumbye byitaho impunzi rya aseri kuri iki kibazo cy'abanyeshuri bata amashuri ntibyadukundira gusa minani leopold ushinzwe uburenganzira bw'abana mu nkambi ya murongwe hari icyo asaba amashyirahamwe ndetse n'ababyeyi bo muri iyi nkambi bafite abana bata amashuri bakajya gukora imirimo y'uburobyi umuntu iyo abyaye umwana ntamugura amatungo cyangwa se ntamugura ubuzima bubi aba abayemwo ariko aragerageza mu kibanza cy'umubyeyi akagerageza ariko ntatuma umwana kumurondebera ababyeyi rero numva nubasaba cyane kwitwararika iby'ubuzima bw'abana babo kugira ngo ntibaze barapfira muri icyo kiziba cyangwa bakuraho izindi ngeso zitandukanye si mu nkambi ya murongo yonyine abana bata amashuri bakajya gukora imirimo y'uburobyi no mu nkambi ya rusenda hari abana bata amashuri bakajya gukora uburobyi ku kiyaga cya tanganyika Verase Ngabo ku bwa radiyo ijwi rya Amerika ubuvira mutara Kivu y'Epfo urakoze cyane vedasi aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha ndabashimiye mwe mwese mwahisemo kumviriza radiyo ijwi rya amerika wegeranyije ibiganiro idiyodone cyubahiro amakuru yari ahagariwe na edi gwema naho mwari muri kumwe na oriyane itanga ishaka ndabashimiye mwe mwese umugoroba mwiza